iyi ni radiyo ijwi ry'amerika mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda mu burundi mudukurikira ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mwadusanga no ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu kuri facebook na youtube vowa radiyo yacu muri uyu mwanya muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ni ikiganiro muri isanga cyerekeye ubuzima ijwi ry'amerika ribategurira buri wa gatatu ku buhanga bw'ibyuma muri kumwe na enjeniyeri cang afatanije na diodone cyubahiro niwe uza kwakira telefone zanyu mu kanya mukomeze rero mutwoherereze nomero zanyu kuri facebook abaziduhaye mwakoze cyane araza kubahamagara mutange umusanzu wanyu muri kiganiro turabaranditse rero kandi tubabwira ko ikiganiro ku bijyanye n'amatwi mu buryo bwihariye hari icyo turi bukore uyu munsi kuko abantu barenga miliyari imwe na miliyoni magana atanu ku isi hose batakaje ubushobozi bwo kumva iyi mibare ikaba ishobora kuzazamuka ikarenga miliyari ebyiri na miliyoni magana atanu bitarenze umwaka wa bibiri na mirongo itatu abarenga miliyari imwe b'urubyiruko rufite hagati y'imyaka cumi n'ibiri na mirongo itatu n'itanu bashobora kuzagira ibibazo byo kumva biturutse ku rusaku rukabije ahantu habera imyidagaduro miliyari magana cyenda mirongo inani z'amadolari niyo agenda ku mwaka mu kwita ku bibazo by'abatakaza ubushobozi bwo kumva ku isi hose iyi mibare dukesha ishami rya oni ryita ku buzima oms irabigaragaza ikaze rero mwese mu kiganiro muri isanga kuri radiyo yanyu dufatanye kubungabunga ubuzima bwacu n'ubw'abacu mwese mwese muri isanga muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara y'amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi inshuti banywanyi bakunze ibijwi ry'amerika nongere mbahe ikaze mwese mu kiganiro mutegurirwa na radiyo yanyu mudatenguha ijwi ry'amerika mbibutsa kandi ko uruhare rwanyu rukenewe kugira ngo intego yo kunguka ubumenyi bwose bushoboka inzobere tuba twabatumiriye zibasangiza ibashe kugerwaho mugume rero hafi ya radiyo yanyu uyu munsi twabatumiriye impuguke mu bijyanye n'amatwi amazuru n'umuhogo akaba n'umwe mu nzobere b'igitsina gore mu kubaga mu rwanda ni muganga kayitesi batamuriza mukara murabyumva afite ubumenyi mu bice bitandukanye by'umubiri ariko agashyira umwihariko ku bijyanye n'amatwi no kumva ni nayo mpamvu turi bwibandeho turi bwibande ku matwi uyu munsi nzi ko hari byinshi mufite mwifuza gusobanuza ariko ibibazo byanyu muze kubigira bigufi ku buryo byumvikana bityo tuze kubasha kwakira benshi bamaze kutwandikira n'abaza kutwandikira mu kanya bashobora kuba bifuza kuganira nawe n'abatindiye rero nagira ngo twakire muganga kayitese kugira ngo tuze kurangiza ikiganiro rwose tumenye neza ibishobora kutwangiriza amatwi n'uko twabyirinda twabiyarinda dr kayitese uraboneza urakomeye ikaze ku ijwi ry'amerika
murakoze cyane jeniye ye hari byinshi abakunzi b'ijwi ry'amerika bifuza gusobanuza uyu munsi rero nk'uko nari bimaze kubivuga turibanda ku bijyanye n'amatwi amatwi ni igice cy'umubiri abantu badakunze kwitaho kandi kibafitiye akamaro kanini bigatuma bagira ingorane ndetse zituma banagera kwa muganga bamwe baratinze ibibazo byarabarenze nagira ngo mutubwire muri make zimwe mu ndwara abantu baza babasanga baba bafite ntimwirirwa muzisobanura zo cyane mutubwire gusa izo ari zo turaza kubigeraho niba ngombwa none muri make baba bafite ibibazo biteye bite mu bijyanye n'amatwi
Ah, murakoze cyane ibibazo by'amatwi rero biterwa ahanini n'ikigero cy'imyaka y'umuntu y'umuntu usanga ahanini mu bana bakunda kuzanwa n'umuhaha noneho mu kigero cyo hagati ugasanga ahanini bari kudubwira ariko abamaze gukura bo baba bafite ibibazo byo kutumva cyane cyane kubera ah, kubera izabukuru ariko twavuga ko ari izo mpamvu hari impamvu zo kutumva kubera izabukuru hari impamvu z'uburwayi nk'umuhaha hari impamvu zo gukura ugutwa hari impamvu zo kutubwira hari n'ubwo haza n'impamvu z'isereri ituruka mu matwi nibyo navuga muri rusange Mhm. Ye, ibyo ni bimwe mu bibazo bikomeye cyangwa se bikuru ah, baza babagana babasanga hanyuma m- muri make m- hari bo mwaravuze muvuze nk'ubukuru gutwa duhereye nko kuri iki mu bijyanye n'isuku y'amatwi mwabwira iki abakurikira radiyo ijwi rya amerika muri uyu mwanya
murakoze ni ikibazo cyiza kuko ni ikintu duhora dusubiza buri munsi ubundi gutwi- uko ugutwi kuremye haba harimo utuntu tu- utu- ah, utu- utuntu dukora ubukuru gutwa reka mbivuge gutyo kuko ubukuru gutwa bushinzwe gutanga ubuhehere mu matwi kugira ngo amatwi hatumagara icya kabiri bushinzwe gusa nkaho bu- butangira umwanda ugomba kwinjirana no guku- ah, umwanda ukagwa muri bwa buhehere bukorwa n'ubukuru gutwa ugafatwamo mo noneho utwoya tuba mu matwi tugakubura bwa bukuru gutwa n'umwanda byose birimo tubisohora hanze rero iyo tugerageje koza amatwi dushyiramo twa tuntu abantu bajya bashyiramo twitwa tishikoto tuba turimo gus- gusa naho tuyobya bwa bukuru gutwa burimo gusohoka noneho tugakubura turimo gusubiza umwanda imbere mu gutwi noneho bwa bukuru gutwa bukagenda buhomamo kuko za mbaraga zo gusohoka ziba zitagihari bukagenda uko genda bugenda bukorwa bugumamo bugenda bukorwa bugumamo bukazagera ahantu buziba ugutwi bigatuma ugutwi kutumva rero niko navuga yuko mu gukora isuku ugutwi kwikorera isuku nta rundi ruhare twakagombye kuba tugira rwo kugira ibyo twinjizamo mu matwi kuko bituma tuvuguruza imiremere n'imiterere y'ugutwi
yego N- none se ubwo abantu ntiba ntabwo umuntu yakoresha ako kantu ko koza mu matwi yabigenza gute
ubusanzwe ntabwo ari byiza kugakoresha cyane cyane kwinjiza mu gutwi abahanga mu bijyanye n'amatwi bavuga ko ubusanzwe utakagombye kwinjiza ikintu mu gutwi kirenze inkokora yawe bivuga yuko nta kintu ugomba kwinjiza mu gutwi iyo ukeneye gukorera isuku mu gutwi u- ukoresha isume cyangwa agatambaro gatose ukagarukira aho rwa rutoki rwawe rugarukira hahandi hanze niho honyine umuntu akwiriye gukorera isuku naho undi iyo ugiye imbere uba utangiye noneho gusa nk'aho urimo kuvuguruzanya nk'uko nabivuze n'imiterere y'ugutwi bigatuma ubukuru gutwa butagisohoka noneho gukorwa bwose bukarugenda buhomamo bugumamo bugumamo bigatuma umwenge w'ugutwi uziba noneho n'ijwi ntirishobore guhita bikakuviramo kutumva nyine by'igihe kingana n'igihe ubwo bukuru gutwa buzakomeza kuba burimo yego I- ikiganiro iri jwi rya amerika ritegura buri munsi eh, mu- muri isanga ni ikiganiro giha abakunzi b'ijwi rya amerika umwanya wo gusobanuza kuganira n'abatumirwa nagira ngo ku buhanga bw'ibyuma bampe jean long eh, muba rurimo kuduhamagara muri uyu mwanya jean long uratwumva
yego ndabumva neza wiriwe neza
yewe biriwe Eh, urahagana hehe ufite ikibazo eh, wifuza gusobanuza muganga
yemerereye i kigali ndera aho bita ku mukuyu yego
Eh, ubwo hari utubazo wenda nka duke namubaza wenda tujyanye n'isuku y'amatwi se cyangwa wenda nk'uko numvise atangiye a- atanga inama Mhm.
Mm, njyewe wenda nk'ikibazo nakibaza umuntu yamenya ryari yuko afite ikibazo cy'amatwi ese umuntu amaze kumenya ko afite ikibazo wenda cy'indwara y'amatwi ese ni ubuhe butabazi bw'ibanze yakifashisha ese nko ku mwana mutoya wenda utarakura wenda ko hari nk'igihe bashobora nko kugira indwara z'amatwi Eh, wa- yabwirwa n'iki ko umwana we ayifite hari n'izindi ndwara z'imihaha nazo zijya zikunda kubaho ese zaba zikomoka ku mwanda cyangwa se zaba zifite ikindi kintu kibi- ki- ki- kizitera ese kwa muganga baba bazivura zigakira
uravuga kandi izo ikibazo ntakibaza izo ndwara z'abana?
ni gute umuntu yakora isuku y'amatwi ihagije ku buryo yakizera yuko amatwi yasukuye kandi ko nta kibazo ashobora guhura nayo murakoze
yewe urakoze cyane jean longue ubwo batega amatwi muganga agusobanurire noneho Eh, dogiteri kayitesi
okay jean long irakoze cyane abonye ibibazo byiza ku bijyanye n'umu- n'uburyo umuntu yamenya ko afite ikibazo cy'amatwi ubundi amatwi afite inshingano navuga ebyiri inshingano ya mbere ni iyo kumva iya kabiri ni ibyo navuze bijyanye n'isiragenda tutari bujyemo ariko n'ubundi kugira ngo umuntu ashobore kugenda ahagarare neza ntadandabirane ntagire muzunga bituruka mu matwi ariko twitaye ku nshingano ariyo nini abantu bazi yo ku- yo kumva Ah, ni ukuvuga ngo kugira ngo umenye ko ufite ibibazo by'amatwi kumva biragabanuka cya mbere ukumva nyine hari ntabwo wumva nk'uko biku- kuba- nk'uko ukwiye kuba wumva cyane cyane niba ikibazo kiri mu gutwi kumvisha kugereranya uko gutwi kuzima n'ugutwi kutari kuzima kumva hari aho bitandukanye icya kabiri hari ubwo wumva ugutwi kuzibye ukumva nk'aho hariho igihu wakumva ukumva nkaho utarimo kumvira hafi urimo kumvira kure akenshi ibyo biterwa n'uko harimo ubukuru gutwa cyangwa harimo ubundi burwayi ikindi gishoboka ni ububabare mu matwi ntabwo wakagombye kuba ugira ububabare niba urimo kumva ububabare buturuka mu matwi hari ubwo kiba ari ikibazo cy'amatwi cyangwa cy'izindi ngingo zizungurutse amatwi ikindi kimenyetso twavuga ni uburyabyate bw'uburibwe bwo gushaka gushimamo nabwo irimo gushimamo mu matwi hari ubwo biba ari impamvu za z'imyakura cyangwa alerji ituruka mu- mu mwanya w'ubuhumekero cyangwa alerji ituruka mu gutwi Ah, ikindi nabwo ni ukuba ufite ufite amashira ushobora kuba ubabara hakazazamo amashira bikagutera umuhaha nako bi- ari umuhaha usa- usohoka amashira cyangwa ufite n'ibibyimba nk'uko n'ubundi busanzwe umuntu ashobora kugira uruhu ah, kugira ibiheri cyangwa uburwayi bw'u- bw'uruhu rufite ibiheri n'ubundi uruhu rwo mu gutwi rumeze nk'uruhu rwo ku mubiri hari ubwo hajya hazamo ibiheri nabyo bikakubabaza gusa navuga muri rusange ko ni uko utumva ni ukuziba ni ukubabara ni injereri ni isereri cyangwa kuba harimo amazi amashyira cyangwa amaraso ibyo ni byo bimenyetso umuntu yavuga nyamunini bigaragara ko umuntu ufite ibibazo byo- by'amatwi kimwe n'uko rimwe na rimwe ushobora no kugira ibibyimba bizungurutse amatwi cyane cyane ku igufa riri inyuma y'ugutwi nabwo ushobora kugira ikibyimba aho ngaho kigaragaza ko hari ikibazo kiri mu gutwi nk'uko wabajije rero mu bana batoya umenya gute ko umuntu afite ikiba- umwana afite ikibazo cy'amatwi n'ubundi ni ibyo umwana urimo kubabara azarira kandi azarira- azaba arimo kurira arimo gukurura gukurura amatwi ugutwi kumubabaza cyangwa ayakubita ikindi yenda n'umwana ukivuka cyangwa umwana umwana yenda ubusanzwe umwana avuka yumva kuko kumva bitangira ku muntu ufite umwana ufite ijwi muri makumyabiri yakiri mu nda rero umwana avuka yumva iyo ikintu gikomye umwana yakagombye kuba yikanga kuko ikintu kimukanze iyo umwana rero asinzira iyo ukubise umu- urugi cyangwa wavuze iradiyo cyane umwana ntakanguke kwa kundi kuvuga ngo ye muri- mutavuga mugakangura umwana wowe mukavuga ngo uriya niyo mwavuga cyane ntabwo ajya ntabwo ajya akanguka ni ukuvuga ngo ashobora kuba atumva niyo mpamvu atajya akangwa n'urusaku nacyo ni ikimenyetso kigaragaza ko ashobora ku- at- kuba atumva ikindi mushobora kwenda mwicaye nko muri salo mureba televiziyo cyangwa iradiyo we akaba arimo gushyira kuri volume yo hejuru wowe waza ukumva birimo biravuga cyane ariko yaba ari we uko abishaka akaba ashaka ko bivugira ahantu ha- hejuru nuko aba atarimo kumva ikindi ni ugukorakora mu matwi cyangwa ukabona amashyira cyangwa akaba arimo gutegura ugut- ugutwi kumwe mu gihe urimo kumuvugisha ugasanga buri gihe hari uruhande akunda kukwegereza kuko ari rwo ruhande ruba rwumva cyangwa wowe unavuga akaba ashaka kureba iminwa yawe cyane kuko biba bivuga ko arimo kureba ibimenyetso by'uburyo iminwa yawe irimo kuvuga agashobora kuvanamo ijambo kuko atarimo kumva nk'uko bikwiye rero navuga yuko muri rusange ibyo ni byo bimenyetso dushobora kubona uburyo bwo kwita ku matwi nabivuze n'ubundi tugitangira ko nta kintu tugomba gushyira mu matwi kuko amatwi uko ateye ari- yo yonyine ariyoza akivanamo umwanda nta kintu tugomba gushyiramo ikindi yenda ntanavuze ni kubera ni uko aba- ku bana kenshi iyo bakunda kurwara ibicurane bituma bagira ibibazo byo mu matwi rero mu gihe wabonye ikimenyetso na kimwe muri ibyo byose twavuze haruguru biba byiza kwi- kwihutira kujya kwa muganga kugira ngo bakurebere ikibazo ufite kugira ngo bakugire bakugire inama Mhm. Eh, samuel nawe nizigiyimana nawe ah, ashobora kuba afite ikibazo cyangwa se ashaka gusobanuza ku byo mumaze gusaba kuvuga sinzi reka tumwakire samweri ndabona ikibazo yego hano yebaza Mm.
ndafite ikibazo kuko umuntu ushobora kuba uh, utumva neza kandi umaze gukura ubwa mbere wahora wumva ukumva ibintu mu matwi bihinda cyane bivanye n'uko hajya abantu usanga bagira eh, ba- bakubitwa mu matwi nk'ihohoterwa umuntu agirirwa ugasanga muri icyo gihe birahindutse akamara umwanya aho numva ikindi gihe bikita ibyo kubera bishobora kuba kiravura
yego Uh, urashaka kubaza icyakorwa cyangwa icyaba gitera ibyo bintu biduha mu matwi
noya nshaka kubaza i- i- icyo umuntu yakora kugira ngo akire iyo ndwara
ye Um, Eh, muganga kayitesi uh, uri urahagana hehe mbese samweri uri mu burundi
eh, ndi mu burundi okay bugumye ku murongo noneho ura- urimo kubasha Ndi- kutwumva ndi cyangwa mu Burundi, eh, pardon?
urimo kubasha kutwumva kuri radiyo cyangwa tukugumishe ku murongo
Eh, ndiko ndabumviza ku telefone ku murongo okay sawa noneho ubwo reka bagusubize
yego Okay, murakoze murakoze samuel ku kijyanye ku kibazo kijyanye no kuduhira hari impamvu zitandukanye zitera kuduhira impamvu ya mbere nyamukuru y'uburwayi ni impamvu y'uko amatwi atumva ni ukuvuga ngo habamo utwoya dutoya mu mu gutwi imbere iyo twagize ikibazo dushobora gukomangana cyangwa gukoranaho tugatuma hazamo uru- urusaku kandi ubusanzwe kuduhira ni iso- ni ijwi urimo kumva ridafite isoko ni ukuvuga ngo ni ijwi urimo kumva rituruka mu matwi yawe cyangwa mu mutwe mu mutwe wawe rero nk'uko muvuze impamvu imwe ny- ya mbere nyamukuru itu- ikunda- ikunda gutera ah, utwo kuduhira ni uku- ni ukuba umuntu arwaye amatwi akaba atumva ariko hari ubwo hazamo n'ibibazo by'i- by'izindi by'ubundi bwandu tuvuge nk'umuhaha n'ubukuru ugutwi iyo ugutwi kuzibye ushobora kugira kuduhira hari ubwo rimwe na rimwe haba ari bimwe mu bibazo byo- byo mu kanwa cyangwa mu menyo uko ugenda uvuga eh, uko imikaya igenda ikora ayo majwi ukayumvira ukayumvira mu matwi ikindi rimwe na rimwe biba ari ibibazo by'imisemburo ah, nk'imisemburo ikorana n'umwingo ishobora gutuma ugira ibibazo byo kuduhira ibibazo by'isukari ndavuga diyabete nabwo ishobora gutuma mu matwi hagira ikibazo bigatuma haduhira ibibazo byo kwangirizwa amatwi na- n'imiti umuntu ashobora kuba yaranyoye murabizi nka kinini ituma abantu ba- bagira ibibazo byo kuduhira hanyuma habamo no kuduhira biterwa mu kuba umuntu yenda afite ibibazo bya bindi byitwa stress cyangwa umunaniro cyangwa agahinda gakabije noneho mu gahinda ke cyangwa ibimenyetso bigaragarira mu gahinda bikaba ari ah, kuduhira mu matwi ikindi nabwo ni uko rimwe na rimwe hari uko umutima utera cyangwa uko ama- amaraso atemba ava mu mutima azamuka ajya mu bwonko kuko aba anyura hafi y'i- y'aho ugutwi gutereyeho kumvira bitereye nabwo hari ubwo ushobora kumva kuduhira bijya gutera nk'uko umutima uba urimo gutera ibyo byose rero ubuvuzi bwabyo buterwa n'ikibazo ubu ubwo u- uko umuntu aba ari buvure umuntu ufite kuduhira biterwa ni- n'agahinda gakabije siko aba ari buvure umuntu ufite ah, kuduhira biterwa n'ubukuru gutwa siko aba ari buvure umuntu ufite kuduhira biterwa n'ibibyimba nka za kanseri zishobora gufata kuri nera nazo zishobora gutera umuntu kuduhira kimwe n'uko ibibazo bimwe bijyanye n'isereri bishobora gutera nabwo kuduhira icyo ndimo kuvuga rero ni uko kuduhira bifite ubuvuzi hari ubwoko bwo- bwo kuduhira budakira ku mpamvu z'uko ikibitera yenda gishobora kuba kitazwi cyangwa bukavuzwa ah, guhabwa utwuma twa tundi abantu bafa- bifashisha two kumva twunganira kumva kugira ngo ah, is- uru- u- ijwi yumva risa nk'aho ritwikira rya jwi ritu- rituruka mu kuduhira kwe bigatuma kuduhira kwe gusa nk'aho kugabanuka ariko kutakira rero icyo ndimo kuvuga ni iki ni uko kuduhira kugira impamvu zitandukanye rero ku mpamvu zitandukanye zo kuduhira rero n'ubuvuzi bwabyo buterwa n'impamvu yateye kuduhira yari ubukuru gutwa buvamo yari infection tuvuge nk'umuhaha biravurwa iyo ari ukutumva ku mpamvu z'izabukuru cyangwa kutumva ku mpamvu z'ubundi bumuga nabwo ushobora guhabwa akuma kakabisimbura yari ukuduhira ku mpamvu wenda z'umunaniro ukabije cyangwa agahinda gakabije iyo agahinda gakabije kavuwe cyangwa kakitabwaho no kuduhira biragabanuka
hanyuma se kuri izo ndwara z'abana tuvuge hari abana n'abantu bakuru nka biriya mwatubwiraga abantu bakuru hashobora kuzamo ibyo byo kuduhira cyangwa se kutabasha kumva kubera ko wenda ari mu zabukuru ese ni ikintu umuntu yaba yiteze ko kizamubaho ko kumva ko bizagenda bigabanuka cyangwa hari ikintu umuntu yakora kugira ngo abyirinde abirwanye
hariho kutumva biterwa n'izabukuru ariko hariho kutumva biterwa n'izindi ndwara nk'ibyo wakomojeho kare by'abantu bakunda kumvira mu rusaku cyane cyangwa abantu bakorera ahantu hari urusaku ibyo nabyo bituma bagira ibibazo byo kuduhira rero icyo navuga ni uko kutumva hari ukutumva bishobora kwirindwa biterwa n'uko twirinda impamvu zibitera n'ibyo by'urusaku kwirinda imiti itari ngombwa kwirinda muri make kurinda amatwi kugira ngo umuntu ashobore gukura akajya no mu zabukuru afite amatwi ari mazima akazinjira mu zabukuru amatwi akiri mazima noneho tugiye mu zabukuru kugira ngo umuntu atakaze ubushobozi bwo kumva mu zabukuru ni kubera ko utwoya two mu matwi dusa nk'aho turuha cyangwa dupfuka tukagabanya imbaraga zo kumva zikagenda zigabanuka ariko siko buri wese ukura agera mu zabukuru amatwi ye atacyumva hari ababigira ku mpamvu z'uko mu miryango yabo nyine hari impamvu zihererekanywa mu miryango zituma ibyago byo kuzapfa amatwi mu zabukuru byiyongera hari abandi usanga bafite n'imyaka ijana kandi bagifite kumva kwabo kumeze neza kuko nta kindi kibazo gihari ariko rero n'indwara z'ibyurire zizazi n'izikiri indwara nyine zitandura nk'isukari nk'umuvuduko w'amaraso izo mpamvu zose n'imiti ijyana nabyo nabyo bigira uruhare mu gutuma amatwi y'umuntu imbaraga zo kumva zigenda zigabanuka rero icyo navuga ni uko izabukuru ntabwo wazirinda ingaruka zo gupfuka amatwi ku zabukuru ntabwo wazirinda ariko ingaruka zongera ibyago by'uko amatwi yawe azangirika mu zabukuru byo bishobora kwirindwa cyangwa bishobora kuvurwa hakiri kare ku buryo amahirwe y'uko ugera mu zabukuru ugakomeza kugira imbaraga zawe cyangwa ubushobozi bwawe bwo kumva byo birashoboka kereka niba uturuka mu muryango aho amatwi yabo akunda kwangirika kenshi cyane nako akunda kwangirika vuba nabyo birashoboka yego twibutse abatwumva ko ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga cyo kuwa gatatu cyita ku buzima uyu munsi turaganira ku bijyanye n'amatwi muganga twabatumiriye ni dogiteri kayitesi batamuriza mukara akaba ari inzobere mu bijyanye rero n'amatwi mu muhogo amazuru byose ariko uyu munsi tukaba tuganira ku by'umwihariko ku bijyanye n'amatwi reka tujye ku murongo wa telefone twakire natanayeri murekambanze uranyumva
ndabumva ziriya amerika ndabumva yego yego ufite ikibazo cyangwa ni igitekerezo
yewe mfite ikibazo yego
ikibazo mfite ni uko mfite abana indwi ariko muri abo bana abashyirira batatu bose bavutse barwaye amatwi kandi aho mperereye urashobora gusanga nko mu bantu bageze kuva mu myaka nka mirongo ine gushyira nko mu mirongo irindwi ugasanga abenshi bagenda barazibye amatwi batumva none ko numva mwatumiye umutumire w'inzobere mu bijyanye n'ibijyanye n'amatwi umuntu yakora iki kugira ngo nk'abo bana barwaye ayo matwi cyangwa abantu bageze mu zabukuru kuko guki kugira ngo ayo matwi yabo babashe kumva neza kugira ngo bigende neza nicyo nabazwa ku ijwi amerika
yewe uretse gatoya ko na muganga nawe ashobora kugira icyo akwibariza reka mbanze nakire siho mwana hanyuma tukugarukeho akubaza yenda utubazo dushobora gutuma asobanukirwa n'ikibazo cyawe sibo mwana feridina uratwumva
yego ndabumva yewe urahagana he
yewe ndi busoni mu kirundo yego mu burundi ikibazo cyawe
ikibazo cyane nanjye ndafise ikibazo cyo kuba mfise ugutwi kumwe ko kubafu kutumva ariko ibyo bintu byaje jewe nkuze nashaka menye byoba byavanye n'akarere nkoreramo kusanga karimo abantu bakoresha ibintu by'amaradiyo n'amasitidiyo ahantu bakorera birashyika uko gutwi kugaza kuranga nkakoresha tije kote kugira nze ndakuramwo nkumbure utuntu tw'uducafu mugabo haragera igihe kukumva ikindi gihe nikumve kandi iyo kutumva guca gutangura kuwunjya nashaka sabe ubufasha bw'icyo nokora bubwira nubwo yuko nokorohetse
yewe uretse muganga akubwire hari ibyo wakoze utagombaga gukora mu byo yamaze kutubwira
nta muti nta muti ndafata ariko ndakoresha tujye kose kugira nze ndakurugutura nkumbure ubukurugutwi numve ko aribwo bwaba bwarabiteye cyane nimba biba byatewe n'urusaku rw'ahantu nkorera ok reka gusubize rero iyo ako kantu ushyiramo ntabwo wagombye kugashyira muganga akayitese
yego yari icyo navuga kuri we kuba rimwe ubu rimwe na rimwe yumva ubundi ntiyumve ni ikimenyetso ko bishoboka ko nta bumuga bwo kutumva afite kuko ku muntu ufite ubumuga bwo kutumva ntabwo rimwe aba ari bwumve ubundi ntiyumve ni ukuvuga ngo ashobora kuba afite uburwayi kandi aramutse afite uburwayi ni amahirwe kuko uburwayi buravurwa ariko ubumuga bwo ntabwo buvurwa buhabwa twa twuma dufasha kurangurura amajwi kugira ngo twunganire kumva kwe rero kuba hamubabaza kubashyiramo tishikoto byonyine ni ikibazo nk'uko nabivuze haruguru mbere dutangira tishikoto ituma wa mwanda winjira mu gutwi ugasa nk'aho utsindagirwa icya kabiri gishoboka ni uko ntazi niba ibibazo bye byaratangiye mu bwana cyangwa byaratangiye mu bantu ari mukuru mu bwana usanga hari abantu bashobora kuba bararwaye imuhaha bakiri batoya ariko bakuze ntibabimenya kuko umuhaha ushobora kuba warakamye ariko wa mwenge w'ingoma ya ngoma y'ugutwi yagize umwenge wa mwenge ukaba ugihari uwo mwenge rero iyo urimo bishobora gutuma ababara mu gutwi no kumva ntiyumve cyangwa mu gihe hashobora kuba hatangiye kujyamo amashyira nubwo atasohoka ngo yabone haba harimo kumubabaza no kumva bikagabanuka yaba yakize nyine kubabara bikagabanuka no kumva bigasa nk'aho byiyongera ikindi niba akunda kurwara n'ibicurane hari ubwo usanga yuko abantu barwara ibicurane bakunda kugira ibibazo byo kubabara mu matwi kuko amazuru n'amatwi birakorana birahuza biruzuzanya kandi akenshi amazuru agemurira uburwayi amatwi ugasanga isi ibicurane n'amatwi agira ikibazo rero inama namugira ni uko yareka gukoresha tishikoto nicyo cya mbere kuko aba arimo gutsindagira umwanda kandi bishobora kuzamuviramo kubabara nta ngaruka zindi zikomeye zihari ariko bishobora kumuviramo kubabara cyangwa bikamuviramo kwangiza ugutwi cyangwa gusubiza inyuma ikibazo aho kigeze icya kabiri akihutira kwivuza kwivuza bazareba mu gutwi barebe niba ari ubukuru gutwa gusa bazabuvanamo niba harimo umwenge bazamugira inama z'uburyo habagwa kugira ngo uwo mwenge ufungwe banamupime ku kigero yumviraho kugira ngo amenye ikigero ariho nitugira imana tugasanga ari uburwayi cyangwa ari ubukuru gutwa azakira biramutse rero harimo n'ubumuga cyangwa afite ikibazo cy'uko kumva kwe kwagabanutse hari ubwo byasaba ko ashaka ka kuma kamufasha kurangurura ariko kuko nabivuze niba hari igihe yumva n'ikindi gihe ntiyumve ni uko afite uburwayi kurenza uko yaba afite ubumuga bwo gutunga kandi byavurwa yego sibomana muganga aragusobanuriye igisubizo kirumvikanye hari icyo usigaranye cyangwa byose urumva bisobanutse
birasobanutse kuko kenshi iyo nk'iyo nasamuye cyane kenshi mu bihe by'amagiripe niyo ukunda no kuziba cyane
kandi byagufasha uri mukuru ntabwo wari ibyo wavukanye
nari mukuru si ibyo navukanye yego urakoze cyane rero reka noneho dusubire kuri natanayeri urakoze cyane natanayeri uranyumva noneho wakoze kwihangana tega amatwi noneho bagusubize ku kibazo cyawe wavuze ko ufite abana barindwi batatu bavutse bafite uburwayi ese ni burwayi ikintu ntibumva bavutse iyo ukoresheje ikintu cyo kubasakuriza cyangwa nk'uko muganga yabidusobanuriraga ntabwo ubona batumvise cyangwa bafite burwayi ki
mu bisanzwe no ku ishuri ndagenda ngasaba abana kugira babashyire ku ntuza ku ntebe z'imbere kuko ntibumva neza kandi ko ndari abantu mu bwenge urabona ko banga ubwenge muri ko barakora neza kubera ibintu bijyanye n'amatwi rero amatwi arabandije aramenetse hazamo amashyira ubirabye rero ntibiko biragenda neza ntibumva neza kandi urabona ko n'ubwenge atari sawa
dogiteri kayitesi mwamubwira iki
yego ndamwumva icyo navuga asobanuye neza ko bafite amashyira biratandukanye ko hari imiryango nzi ifite abana bavuka nka babiri cyangwa batatu bakurikiranye batumva ibyo nabyo bibaho kuko ari za ndwara navuze zihererekanwa mu miryango birashoboka ko kuba mfite mwene wacu yenda utumvaga ku mpamvu zijyanye ku mpamvu zijyanye na genetics bishobora kuntera nanjye kuba ntumva cyangwa nkabyara n'umwana utumva cyangwa nkabyara babiri cyangwa na batatu batumva ibyo birahari bibaho ariko ibyo bitandukanye n'umuhaha niba abo bana bafite amashyira mu matwi ni ukuvuga ngo bafite uburwayi gusa iyo butavuwe bushobora kumuviramo ubumuga bugatuma imbaraga ze zo kumva zigenda zigabanuka dore icyo navuga ni iki kuba abana barindwi nyine ni benshi birumvikana kandi akenshi bikunda kuba mu bana batoya munsi y'imyaka itanu cyangwa ku myaka irindwi gutyo icya kabiri wasanga bakunda kurwara ibicurane noneho bakagenda babihererekanya hagati yabo noneho muri uko guhererekanya ibicurane hagati yabo bigatuma nk'uko nababwiye ko amazuru yanduza amatwi bituma amatwi rero asa nkaho afite imbaraga nkeya cyangwa afite ibyago byinshi byo kurwara umuhaha amashyira agasohoka nk'uko nasubije mugenzi wacu wundi wabajije ikibazo umuhaha uravurwa kandi uburyo umuhaha uvurwa ni uko hashyirwamo imiti kugira ngo yamashyira akame iyo amashyira amaze gukama iyo ari umuhaha utatinze kuko amashyira aturuka mu gutwi ko hagati hari ugutwi ko hanze ukagera ku ngoma iyo urenze ingoma ni ugutwi ko hagati warenza uko gutwi ko hagati harimo ugutwi kw'imbere ariho ibibazo bijyanye n'ubumuga biba biri ariko ugutwi ko hagati ni uburwayi n'ugutwi ko hanze ahabarirwa ubugutwa rero ku muntu wagize umuhaha ni ukuvuga ngo wafite ikibazo mu gutwi ko hagati kwatumye ingoma imeneka none ingoma yameneka kumva bikagabanuka kuko harimo umwenge imikorere y'ugutwi ikaba irangiritse umuntu ufite umuhaha rero iyo avuwe iyo amashyira agakamuka iyo umwenge ari mutoya ushobora kongera kwifunga wonyine ugenda ukira nk'uko umuntu aba afite igisebe kikagenda gikira ku buryo gikibangana agasubirana akaba muzima no kumva bikaba muzima ahazima ariko ku muntu warwaye umuhaha cyangwa umwana warwaye umuhaha igihe kirekire ya ngoma igenda mutekereze umuntu ufite igisebe cy'igihe kirekire kigenda gikura gikura gikura gikura ari nako n'umwenge wo mu ngoma nayo ugenda uba munini uba munini munini uko ugenda uba munini ni nako kumva bigenda bigabanuka icyo gihe n'iyo yavuwe amashyira agakamuka haba hakenewe ko habagwa hagaterwaho ikiremo ku ngoma kugira ngo imbaraga zo kumva zongere cyangwa bwa bushobozi bwo kumva rwongere bugaruke icyo nabwira rero natanayeli ni uko yajyana abana kuvurwa bamurebere bamuvura amashyira arimo umuhahukire niba umwenge ari mutoya hagira amahirwe y'uko uwo mwenge ushobora gukira neza hakifunga niba umwenge ari munini hashobore kubagwa kugira ngo hatungane ariko mu gihe ibyo bitaragerwaho byose nanamugira inama y'uko agomba kubitaho kuko mu gihe bakaraba amazi akinjira mu matwi abatuma za mikorobe zirushaho kwinjira hahandi kuko hari umwenge utuma imyanda igera aho itagomba kugera bigatuma bya bibazo bihora bigaruka rero ibyo yabyitaho icya kabiri iyo barwaye ibicurane agakora ibishoboka ko bahita bavurwa bagafatiranwa hakiri kare kugira ngo niba nta n'amashuri yari arimo icyo gihe kuba afite ibicurane bimutera ibyago byo kongera kuzanamo amashyira bigasa nk'aho asubiramo yagize ibicurane yagize amashyira kumva byagabanutse yakize ibicurane biragarutse arakoroye hajemo amashyira gutyo rero ni ibintu bibiri yaba akora na mbere y'uko yivuza no mu gihe arimo kwivuza abavuze ibicurane buri uko babifite aba abarindi ngo ibibatera ibicurane nabyo birashoboka kuko ibibazo bya leta cyangwa ibibazo byo mu mazuru bitera bishobora gutuma umuntu yandura ibicurane kenshi icya gatatu nabwo abarinde gushyira amazi mu matwi mu gihe barimo gukaraba kugira ngo arinde amatwi areke gukomeza kugira za mikorobe zituruka hanze zinjiramo imbere
natanayeri wumvise muganga
umudogiteri namwumvishije ahubwo ni uguhimiriza ababoza nka mama wiwe n'abandi na bakuru babo kugira ngo baze baraboza neza barakora amazi atajya mu gutwi hanyuma ikindi mbashije kumva ni uko abo bana ko bitaho cyane ndamushimiye rwose kuri umushingisi ntarindi hanyuma rero bashimire biriya mbere bashyize uduha umurongo abaganga buryo kandi turabakunda cyane murakoze cyane yego yego namwe murakoze twakire desire sabiyumva
ndabaramukije kuko ibya amerika komera cyane urahagana he
ndi gucumbura mu burundi yego ufite ikibazo igitekerezo
ikibazo n'igitekerezo ndashaka kuramutsa uwo muganga mwadutumiriye reka arakumva
ikibazo cya mbere ni ukuvuga ndasomye ku isi rya amerika mbona abantu ni benshi barwara amatwi na cyane cyane abajeni rero ikibazo nkunda guhura nacyo ni iki urabona hariho amatwi azana amakipe n'ayandi matwi umuntu ubona nk'iyumva warara indani mu mburugutu niba ariko tubyita ukabona gusa kenshi isa n'iyacikiriye mugabo rero tugenewe kumviriza ukuntu watanze tesitema yayo y'uko umuntu ashobora gukorwa ijya tempa yagize ingorane bakayishyira ku tuntu nkiyumvira ikibazo twe turi mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere ujya usanga icyo kibazo iyo tekini idakunda no kubaho benshi nk'abasipesiyaliste ku matwi usanga ari n'abake iri ikindi kibazo kigira kabiri nshaka kubaza kuki none oyemezi n'abantu bangana batukora y'amata ikindi kibazo kigira gatatu kubera iki none ifata cyane cyane bagiye kubona ari abakene hagati munsi ya byanditswe no kumanuka yibaza ikibazo ese aya mayikuteri abantu rwaruka bishe ubu dukoresha kuba dukoresha telefoni yoyo niyo bari intambamyi ku matwi ikindi udutije akoto umuntu akoresha mu gukora y'ubucuruzi bitaba n'indi tekinike ibibazo byabo byari byinshi urakoze desire hari ibyo tutabashije kumva kubera ko telefone yawe irimo gucikagurika ariko ibyinshi nduba byaciyemo ndibwira ko umuntu ashobora kugusubiza hari kimwe cyari cyamaze gusubizwa kijyanye na tishi koto urimo uvuga uburyo gukoresha mu matwi yayigarutseho sinzi niba wari ukurikiye ariko waguma hafi kugira ngo agusobanure wenda yakongera akagusubiriramo kugira ngo usobanukirwe neza ko atari nziza kuyikoresha muganga kayitesi yego murakoze cyane hari ibyo ntabashije kumva ariko icyo cya tishi koto icyo navuga ni uko tishi koto n'ubundi nabwo igenewe gukoreshwa mu matwi kubera ko nk'uko nabivuze amatwi agomba ariyoza umwanda wo mu matwi uri kubura kuko harimo utwoya dukubura umwanda mu matwi tuwushora tuwuganisha hanze noneho tukawuhanagurira hano hanze mu gutwi n'agatambaro gatose iyo umuntu arimo gukaraba rero iyo ushyizemo tishikoto uba utuma wa mwanda wasohoka gusa nk'aho urimo kuwusubiza inyuma noneho wawusubiza inyuma ukagenda uhura n'uwundi uko ugenda usohoka ugenda usohoka ariko ugenda wirunda ukazaba agasozi kari mu gutwi kagatuma umwenge w'ugutwi uziba imbaraga zo kumva zikagabanuka hari n'ubwo bashyiramo tishikoto nanayibona kenshi muri iyi minsi abantu bajya muri salo bakabaha tishikoto ngo binjize mu gutwi bikorera isuku cyangwa bakabakorera isuku noneho babikora ugasanga bavuye muri salo barimo kubabara mu matwi ko bwagukuru gutwa babutsindagiye bukaba buryama ku ngoma bukababara hari icyo wavuze ku kijyanye n'abajeni no kutumva n'urusaku n'amayekuteri yego biragaragara kandi nk'uko eugeni yabivuze atangira imibare minini y'abantu y'abantu batumva iragenda yiyongera cyane kubera umubare w'abasore nabwo ni abasore usanga akenshi bakoresha bakoresha bakoresha ekuteri cyangwa bajya mu tubyiniro turimo urusaku rwinshi noneho rwa rusaku rwo mu tubyiniro rukangiza amatwi kandi urusaku rwo mu tubyiniro n'urusaku rwo gukoresha ekuteri cyane ntabwo ari kuzikoresha cyane igihe kirekire ariko ni ukuzikoresha kuri ku ijwi riri hejuru ijwi riri hejuru rero rituma twa twoya navuze tuba mu gutwi kw'imbere utwo twoya turaruha cyangwa tugapfuka noneho bigatuma hahandi twarushye cyangwa twapfutse tutagishobora kwakira amajwi bigatuma imbaraga zo kumva kw'aho ngaho zangirika burundu ku buryo budasubirwaho niyo mpamvu rero ndimo kuvuga ko ku bijyanye n'ibibazo byo kutumva bya bindi tugenda mu zabukuru ahanini tubitangira mu busore bwacu tutarinda amatwi yacu rero ku cyashobora gukorwa ku mpamvu z'urusaku ni uko twirinda urusaku hari porogaramu iriho ku isi yitwa tega amatwi witonze ni ukwitondera amatwi yacu ni ukwitondera urusaku dushyira mu matwi yacu ni ukwitondera ijwi twumviraho ni ukwitondera aho tugiye tukamenya yuko niba tugiye ahantu hasakuza hari n'amategeko n'ubundi abuza urusaku icya kabiri niba ukora ahantu hari urusaku ni uko uba uzi yuko hari utuntu bambara mu matwi tugabanya urusaku kugira ngo rwa rusaku rw'ibikoresho urimo gukoresha rutagera mu matwi yawe kugira ngo bitayangiza rero wumve ko urusaku rwangiza amatwi rugatera ubumuga budasubirwaho busaba kwambikwa twa twuma abantu bambara kugira ngo bashobore kumva kandi turahenda niyo tunadushoboye no kutugura ntabwo ari na ngombwa kuba ufite ubumuga kandi ushobora kubwirinda izi niba hari ikindi kibazo yabajije ntashoboye kumva ngo dusubize ndumva byose mubisubije ahubwo hari undi wanditse ari i kigali abaza tese ni ibihe bimenyetso mpuruza witwa fideli ati ni ibihe bimenyetso mbese umuntu byamugaragariza ko byatuma amenya ko yaba ari hafi kugira ibibazo byo kutumva
nta bimenyetso mpuruza navuga bihari kuko akenshi kutumva bw'izabukuru kutumva ku mpamvu z'urusaku bigenda biza buhoro buhoro buhoro buhoro ntabwo ari ibintu biza rimwe ngo bikubite kumva bihite bihagarara rero biragoye kuvuga ngo hari ibimenyetso mpuruza gusa iyo wumva ko utangiye gusubirishamo umuntu yavuga ukabona utarimo kumva nk'uko wari usanzwe wumva cyangwa yenda umuntu akakubwira ngo urimo urasubirishamo icyo gihe ni ikimenyetso kikubwira ko wenda hashobora kuba ari ikibazo wakwihutira kureba niba koko kumva kwawe birimo guhinduka ariko kumva ku mpamvu z'urusaku kumva ku mpamvu z'izabukuru byo bigenda biza buhoro buhoro ariko hari ikintu nifuza ko twitaho cyane hari uko utumva biza bitunguranye kandi nabwo tujya tubibona umuntu akakubwira ngo nari muzima nagiye kuryama ndi muzima ariko nabyutse amatwi azibye iyo bimeze gutyo nabakangurira ko ukibyumva uhitire kujya kwa muganga kubera ko icyo gihe hari ubwo haba habayemo wenda impamvu runaka yenda nk'amaraso agomba kugera mu gutwi atashoboye kugeramo nk'uko bikwiye yenda wagize n'akayinfekisiyo koroheje ariko kubera ko mu matwi harimo utugingo dutoya cyane aho bikagira ingaruka ikomeye rero icyo gihe bibaye bisaba ko wihutira kujya kwivuza kuko iyo uhawe imiti hakiri kare igihe cy'icyumweru kitaragera icyo gihe amatwi ashobora kuvurwa agakira ariko iyo utinze icyo gihe nyine ugira ubumuga bwa bumuga bw'uko biba bigishoboye kuvurwa uba ukeneye akuma gasimbura cyangwa kakunganira kumva rero ibimenyetso muruga ni iki niba ubabara kubabara byo birumvikana niba ubabara jya kwivuza niba uzibye mu buryo butunguranye jya kwivuza niba wumva yenda ushobora kuba utangiye kugira isereri yenda yamuzunga nabwo jya kwivuza niba urimo kumva ko urimo gusubirishamo cyangwa abantu barimo kuvuga ntiwumve nabwo ujye ku kwivuza ni ibimenyetso navuga bigaragaza ko ushobora kuba ufite ikibazo mu matwi kijyanye no kutumva tugitandukanye niko kijyanye n'uburwayi
yego hanyuma se aba urubyiruko rero turimo kubona ko urubyiruko rugenda rugira ibibazo byo kutumva neza kutabasha kumva kubera urusaku bo buriya umuntu yabaha nama ki ntibatekereze ko umuntu ashaka kubabuza iraha bikundira gusohoka koko ariko byakorwa mu ruhe rugero wabagira inama ki kugira ngo ururiya rusaku rw'ahantu mu rubyiniro n'ahandi baba bateraniye cyangwa se n'izo za ekuteri rubashe babashe kurinda amatwi yabo mubahe inama
ubusanzwe ku bijyanye na ekuteri njya mbibona yuko muri hari za telefoni iyo wambaye ekuteri ukazamura ijwi telefoni ikubwira ngo ubu ngubu ugeze mu kigero cya volime ishobora kukwangiza amatwi rero iyo wahawe uwo muburo ariko ukawurengaho ugakomeza ukazamura volime ni byiza kwibuka ko noneho utangiye gushyira amatwi yawe mu kaga ubwo ibyo ni tekinoloji cyangwa ni ikoranabuhanga ryaje ridufasha kurinda amatwi yacu kuko biratubwira ngo ikigero ugezeho utangiye ku kigero gishobora gutera ikibazo rero mu gihe wahawe warning cyangwa mu gihe wabwiwe waburiwe ngo ntukore ibi ni byiza kubyumvira ntubikore ku bijyanye na ekuteri rero ekuteri si ikibazo ariko ikigero twumviraho nicyo kiba ari ikibazo tugomba kugabanya ikigero twumviraho kugira ngo tutangize amatwi kujya mu tubyiniro naho sindi bubivuge ko ari ikibazo ko buri wese afite ibyo akunda n'uburyo nyine yumva ubuzima bwe yashaka kubujyana ariko mu gihe ugiye mu tubyiniro birazwi ko mu tubyiniro basakuza hari utuntu twambarwa mu matwi dutuma urusaku rugabanuka ni ukuvuga ngo urusaku rw'icyumba urimo rwo ruri bukomeze ruvuge ariko urusaku rwinjira mu matwi yawe uri rugabanye kuko hari utuntu tw'udupamba cyangwa utuntu tw'udupulasitike twambarwa mu matwi dutuma bigabanya uburemere cyangwa ubwinshi bw'ijwi riri bugere mu matwi yawe icyo gihe utaha amatwi ari mazima nta n'ingaruka nta n'ibikomere ku bijyanye no kumva uba wagize muri make ni ukwirinda niba ushaka kujya kubyina jyayo rwose ariko wambare ibintu birinda amatwi yawe niba urimo gukoresha ekuteri nabwo wibuke ko udakeneye kumva kuri volime mugenzi wawe utambaye ekuteri arimo kumva ijwi urimo kumva niba ijwi ririmo gusaguka na mugenzi wawe akabyumva kandi rituruka mu matwi yawe ni ibivuga yuko urimo kumvira ku kigero kinini gishobora kwangiza amatwi nabyo ni byiza ko tubyirinda yego ndumva bisobanutse reka twakire reverien karasira uranyumva
ndakumva yewe wiriwe neza urahagana
he ndi rwamagana rwanda yewe ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
kugira ngo mbaze inama icyo umuntu yakora kugira ngo arinde kuzagira iyo ndwara y'amatwi
indwara ni nyinshi
ubwo burwayi bw'amatwi icyo umuntu yakora kugira ngo abwirinde kuko ibintu dukoresha kenshi cyane ni ibishobora kuyatera ayo makuteri amatelefone ahantu henshi ntasanga hari ahantu wahura n'ibikwazo byatuma uyarwara none icyo umuntu yakora kugira ngo yirinde iyo ndwara ni ikihe
birasa nkaho yari amaze kubivuga mu gisubizo yari amaze gutanga ariko reka ubwo muhe umwanya ngo waryoha asubiwemo cyangwa se nibwo birushaho kumvikana dogiteri batamuriza
yego murakoze yenda suri inyuma navuga yuko indwara zitera amatwi nako indwara z'amatwi zifata mu buryo bwinshi butandukanye haruvukana ikibazo cyo kutumva ku mpamvu z'uko wenda yavutse adashyitse cyangwa yavukanye uburwayi cyangwa nyine yanywaga itabi amutwite cyangwa yanywaga inzoga amutwite cyangwa yashobora kuba yaravukanye umuhondo none uwo muhondo ugatuma ajya muri kuveze muri kuveze harimo urusaku harimo n'imitahagwe ibyo byose bigatuma yangirika amatwi muri ibyo mvuze hari ibyo umubyeyi ashobora kwirinda n'ibyo adashobora kwirinda noneho twajya mu mikurire harimo ibintu bijyanye n'umuhaha akenshi bishobora kuba biterwa yenda n'ibyo dukora mu ngo zacu hari ubwo usanga yenda rimwe na rimwe nk'umwana dushobora kujya guteka tumuhetse turimo kumushyira mu myotsi ubundi ugasanga nyine ya myotsi igatuma umwanya w'ubuhumekero ugira ikibazo bigatuma amatwi agira ikibazo ikindi nacyo gishoboka ni ngombwa ko twonsa abana igihe gihagije kuko konsa umwana bimuha ubudahangarwa buhagije bugatuma indwara z'ubuhumekero atazirwara kenshi nk'umwana utaronze icya gatatu ubwo nyine harimo ibintu bijyanye n'imirire harimo ibintu bijyanye n'imikurire mu mirire nabwo iyo umwana afite imirire mibi bituma agira ibyago by'uko umubiri we ugira ubudahangarwa bugabanuka akagira indwara zo mu buhumekero akagira ibibazo byo mu matwi bikamutera ibibazo byo mu matwi noneho mu mikurire hakazamo abana batoya bashyiramo ibintu mu matwi yenda hajyamo ikintu mu matwi kikavanwamo kikamukomeretsa cyangwa ibintu nk'ibyo ngibyo nabyo ni ikibazo hakazamo ibibazo bya tishikoto nabyo nk'uko twabivuze nabwo ni ikibazo mu mikurire hakazamo urusaku nk'uko twarubuze nabyo ni ikibazo mu mikorere cyangwa mu minezererwe yacu nkakorera ahantu harimo urusaku ariko urusaku amatwi yanjye ntayarinde urusaku cyangwa n'ikindi ntavuze kidashobora kwirindwa gishobora kwirindwa cyangwa kidashobora kwirindwa na mbizi hariho imiti dukoresha nayo igira uruhare mu gutuma igira ingaruka mu gutuma amatwi yangirika harimo nk'imiti y'igituntu harimo za antibiyotike zimwe na zimwe harimo imiti ya kanseri imwe n'imwe mu burwayi nabwo nabwo navuze uburwayi uburwayi nka mugiga nabwo butuma amatwi yangirika urubyiruko hariho ibintu bishobora kwirinda hari ibintu bidashobora kwirinda noneho wagera mu zabukuru nabwo ugatangira kugira za ndwara zitandura isukari umuvuduko w'amaraso ibyo bibazo byose bigatuma noneho hakazamo n'izabukuru nabyo bishobora gutuma amatwi yangirika ibyo bintu byose mvuze harimo ibitera amatwi cyangwa uburwayi bw'amatwi bushobora kuvurwa cyangwa bushobora kwirindwa harimo ibindi nabyo bitera ubumuga bw'amatwi budashobora kuvurwa cyangwa budashobora kwirindwa ariko bushobora gufashwa icyo turimo kuvuga ni iki ni uko tugabanya ibyago byose bishobora gutuma amatwi yacu yangizwa n'impamvu dushobora kwirinda urusaku uburwayi bw'amatwi gushyiramo tishikoto n'ibindi bibazo nk'ibyo ngibyo cyane cyane n'izindi ndwara nazo zirwarira mu kuba tutarakingije abana dukeneye gukingiza abana kugira ngo birinde za ndwara zikingirwa ariko mu gihe yayirwaye nk'iseru n'izindi nk'izo ngizo bishobora gutuma amatwi ye yangirika rero twirinde ibishobora kwirindwa kugira ngo tugabanye ibyago by'uko igihe tuzagira bya bindi bitirindwa wenda by'izabukuru tutazaba dufite ibibazo byikubye kabiri ku mpamvu z'uko tutirinda ibyo twagombaga kwirinda
rwose reka mbashimire cyane muganga kayitesi kuri ibi bisobanuro mutanze ibisubizo ibisobanuro murimo gutanga ni ibisubizo bisobanutse kandi biganisha ku kwita ku matwi yacu ariko nanone uhereye no mu gihe umuntu ari mutoya yabaye twari dufite abamama baba bakurikiye ikiganiro muri uyu mwanya rwose ndizera ko nubwo batahamagaye ariko baba bakurikiye bakaba hari amasomo bakuyemo kugeza ubu abaduhamagaye bose ni abagabo ndasaba n'abadamu mwaba mukurikiye rwose kuba mwagira icyo muvuga mufite n'ibyo mwabonye ku bana nimwe mpamvu bari hafi nkongera yenda ngaruka nshima cyane n'uriya mubyeyi natanayeri wabajije yumvise ibisobanuro avuga ko anyuzwe ariko avuga ati ngiye kubibwira umudamu wanjye uko tugomba gufata abantu uko tugomba kubitaho nabo rero mbisabire rwose saba bamama abakobwa namwe mujye mwitabira ibiganiro kuko hari inama hari amasomo menshi umuntu ashobora kungukiramo ikindi natuma abagabo cyangwa abasore badukurikiye muri uyu mwanya musabe bashiki banyu ba mama banyu ba nyogokuru banyu n'abandi rwose bajye bitabira ibiganiro ubwo twizere ko mu biganiro byacu bitaha tuzagenda tubabonamo dore ko tugenda tunabatumira n'inzobere n'abahanga mu bijyanye n'ubuzima nabo b'igitsina gore kugira ngo namwe mubone ko umugore umukobwa arashoboye ntaho agomba guhezwa cyangwa se ngo nawe ubwe yiheze reka rero twongere dusubire ku murongo wa telefone twakira bigira imana justin uranyumva
ndabizi nge urahagana hehe
ndi ndi muri gitega mu burundi yego Ha- hanyuma ibyo maze gusaba ura- uny- wanyemerera ko uri buntumikire se Niba ibyo maze gusaba wanyemerera ko uri buntumikire ku ba mama ku ba Yego.
bashiki bawe na- na- n'abatante bawe
baba ariko ba- barakora utugani eh, dukorwa twiyishyuraho n'abajya bicaye byerekeye amaradiyo None- nicyo kibatuma niyo mpamvu ituma badakurikirana none se ibiganiro.
Justin ko mwe mubona akanya ko kugira ngo mubikurikire cyangwa ubuse mwebwe biba byababujije kuba mwagira ikindi kintu mukora
Oh, turabikora ariko hari aho usanga baronse akanya kitaho ikiganiro kanaza kubera icyo ubonye iki kivugwamo Yego.
kiba kikwerekeye Eh, nta kibazo nta kibazo ubwo udutangira ubutumwa eh, ikibazo cyawe
yumva eh, na- nawe ukora uburwayi bw'amatwi ni indwara cyembona cyane ngaha mu burundi Alo?
Eh, ko- komeza komeza
Eh, ni indwara mbona cyane ngaha mu burundi Eh, muri ijya myaka iri hagati ya cumi n'itanu na mirongo itatu n'itanu nanjye niyo ndimo rero eh, ubwo bumuga bw'amatwi je nawe bwaramfashe aragera igihe eh, nkumva nkumva neza cyane ariko ntazi icyo byaturutse ko yavuga yuko bishobora guturuka ku muntu ashyira amayekuteri mu matwi cyane maze kubera eh, ibikorwa mba ndimo ayo mayekuteri nta mwanya ndabona yo kuyashyiramo ayo mpora nkoresha cyane ariko nca mbona icyo kibazo ca- carigeze kunshikira nawe kitarakira neza rero nabaze umuhinga nti nawe umuntu yo- yo- yofata imiti yihe kugira ngo eh, ico kibazo kigabanuke n'aba atazi eh, ingorane yoba yarabiteye ku mbere
Eh, dr kayitesi
okay murakoze Um, biragoye kumbwira ngo fata umuti uyu n'uyu kubera ko nk'uko nabisobanuye si ngombwa ko buri gihe uba ufite uburwayi bw'amatwi bumwe ushobora kugira yenda nka bubiri cyangwa butatu cyangwa impamvu eshatu ebyiri imwe zirenze zishobora kuba zirimo gutera ikibazo uko nabivuze ushobora kuba ufite umuhaha ariko usanzwe ufite n'ubundi burwayi butuma utumva byo birashoboka icyo ndimo kuvuga ni iki rero ni ukuvuga ngo nkuko nabivuze iyo um- ah, amatwi yawe atarimo kumva ku mpamvu z'urusaku bisaba ko ureka kujya mu rusaku cyangwa urinde amatwi kugira ngo ashobore gukira iyo harimo umuhaha nabwo kuba harimo amashyira mu matwi amashyira ashobora kuba aturuka ku ahantu habiri nabuze ugutwi ko hanze cyangwa ugutwi ko hagati rero kuvuga ngo koresha uyu muti cyangwa uyu biragoye nakugira inama yo kujya kwa muganga kugira ngo muganga akurebere mu matwi amenye ngo ikibazo ufite ni umuhaha ni ibibyimba ibyimba byo hanze y'ugutwi se cyangwa ibyimba byo hagati mu gutwi kugira ngo icyo kibazo gishobore gukemuka ariko ku bijyanye n'urusaku nubwo twavuze ko urusaku rwica amatwi yego rwica amatwi iyo ugiye mu rusaku rwinshi igihe kigufiya amatwi ashobora gupfa iyo ugiye mu rusaku rukeya igihe kirekire nabwo amatwi ashobora gupfa icyo ugomba gukora ni uko ugomba kwirinda kuva ubu ngubu ukomeje kugira ngo umererwe neza nawe niba ufite amashyira niba ufite ububabare wareba muganga akakureberamo akakubwira ikijyanye n'ikibazo ufite cyihariye yego Eh, none hari inama mu masegonda nk'icumi eh, inama muri rusange rwose mwatanga twanzura muri kiganiro
Um, ibibazo byo mu matwi bishobora gu- gu- okay, bishobora kwirindwa nicyo cya mbere ushobora kurinda umwana akiri mu nda ushobora kumurinda akivuka ushobora kumurinda akura ushobora nawe akuze ashobora kwirinda kugira ngo azagere mu zabukuru amatwi ye ameze neza nicyo cya mbere icya kabiri biranashoboka ko umwana ukivuka amenyekana niba yumva cyangwa niba atumva cyane cyane babandi baba bafite ibyago byinshi by'uko ashobora kuvuka afite ikibazo cyo kutumva icya gatatu ibibazo byo mu matwi biravurwa bigakira icya kane ibidakira bishobora guhabwa utwunganira amatwi kugira ngo umuntu akomeze agumane bwa bushobozi bwe bwo kutumva Yego.
bwo kumva kugira ngo ubuzima bwe nyine bukomeze bumererwe neza ntawe ugomba ndabashimiye guheranwa cyane n'uko rwose abyumva.
ndabashimiye muganga kayitesi batamuriza mukara n'abatwari kumwe mwese murakoze cyane mugire ubuzima buzira umuze